iyi ni radiyo ijwi rya amerika ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi turi kuwa mbere itariki ya mirongo ibiri n'umwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio gatanu muri kumwe na oriane tangishaka na aloyize bigirimana
icyo twiteze kuri uwo mubyeyi wacu papa francisco ni uko kuremesha abari muri ibyo byago by'intambara batagira igihugu cya ruguru izo ntambara ziva zigatera n'ubukene abantu bikabagora mu kubaho kwabo uwo ni patiri w'umurundi diodone ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ku rugendo rwa papa francisco ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri burkina faso igisirikare gitangaza ko abasirikare bacu bari mu rugendo baja ku mugwa mukuru ya wagadugu mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho akagwi k'abasirikare kagize kudeta mu ndwi iheze umuvugizi w'igisirikare capitaine Herveye yabwiye ijwi rya Amerika yuko igisirikare cyasohoye itangazo risaba umugwi w'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gushira ibigwanisho hasi bakaja mu ikambi y'igisirikare iri hafi y'ahitwa Place des Nations Unies hagati na hagati y'igisagara ku mugwa mukuru igisirikare kivuga ko kirindiriye inyishu iza kuva muri ako kagwi k'abasirikare bita rsp mu mpfunyapfunyo abasirikare b'aba rsp nibo batembagaje leta mfatakibanza y'abasivile mu ndwi iheze mu myiyerekano yo kwiyamiriza iyo kudeta hagapfa abantu cumi abandi ijana bagakomereka ejo ku munsi wa mungu akagwi k'intumwa z'abahuza bava mu bihugu byo mu burengero bwa afurika katangaje ko katangaje umugambi w'uko abo basirikare bagize iyo kudeta bosubiza ibigwanisho hasi bagasubiza ubutegetsi abasivile bakareka gukurikiranwa gukuriki n'amategeko muri uwo mugambi amatora yari yategekanije kuba ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda yoci yaba ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa cumi muri uwo mwaka nyene general gilbert diendere umukuru w'akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu niwe yayoboye abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa perezida michel kafando diendere n'abo basirikare b'aba rsp bagize agashavu kuko abashigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu blaise compaore batari bagiye kurekurirwa kwitoza mu matora yimirije muri nigeria ibibombe bishika bine vyaraturikijwe ku munsi w'imana mu gisagara ca maiguduru ku mugwa mukuru w'intara ya borno agace gakorerwamwo cane umuhari w'iterabwoba wa boko haramu iyo nkuru imenyeshwa n'abari aho ivyo vyabereye mu buraruko bw'igihugu ca nigeria gushika ubu nta makuru avuga ivyononekaye muri ivyo bitero abari aho ivyo vyabereye bamenyesha ko ibibombe bibiri vyaturikiye mu misigiti ibiri iri muri ico gisagara ca Maiduguru mu gihe abantu bariko bariko baraheraheza amasengesho yo ku munsi ibindi bitero vyabereye mu masoko y'ico gisagara gushika ubu nta n'umwe ariyitirira ivyo bitero ariko umuhari wa Boko Haram ni umaze igihe utera ibibombe kuvaho utanguriye ibitero mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda umuhari wa Boko Haram umaze kwica abanyanigeria bashika ku bihumbi cumi mu rugamba rwabo rwo gushiraho ku nguvu amategeko y'idini rya Islam mu buraruko bwa Nigeria ejo ku munsi wa mungu umushikiranganji wa amerika jejwe imigenderanire n'amahanga john kerry yavuze ko amerika igiye kubandanya gusaba irekurwa ry'imbohe z'abanyamerika bose bafashwe aho ariho hose ku isi n'abari mu bihugu by'abarabu ivyo yabivuze nyuma y'aho abanyamerika babiri bari bafashwe imbohe muri yemen barekuwe Kerry yavuze ko leta ya Amerika yashize imbere igikorwa cyo kubohoza abo banyamerika kuva aho bamenye yuko bafashwe yashimiye kandi leta ya Oman yafashije ibiganiro hagati yabo n'umugwi w'abaroberi b'abahuzi kugira abo banyamerika kumwe n'abandi batatu baturuka mu bindi bihugu byo mu mahanga barekugwe nta makuru yatanzwe buno nyene yerekeye abo banyamerika bafashwe nyuma y'aho barekuwe ariko ishyirahamwe Trans Oceanic Development rikorera rikora ibijanye n'irungikwa ry'imfashanyo zo gutabara imbabare hanze y'igihugu mu rikorera muri leta ya New Orleans rimenyesha ko umwe muri abo banyamerika barekuwe ari umukozi wabo yitwa Scott Darren umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Ned Price yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika ishimira cyane gose abakozi abakoze uko bashoboye kose kugira abo bantu barekugwe cyane cyane umutegetsi wa Oman Sultan Qaboos bin Said Al Said mu mezi yahera muri Yemen hari n'abandi bantu batari bake bava mu bihugu bitandukanye by'uburengero bw'isi barekuwe nabo nyene bakaba bashimira Oman ku biganiro bafashije ku mugabane wa buraya minisitiri w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu ca pologne gregorze shetina amenyesha ko uburayi bukeneye kuja hamwe bugashinga intumbero imwe y'ingene bagiye guhangana n'ikibazo c'impunzi zihungira ku mugabane wa buraya nk'uko vyakirijwe kuri uyu wa mbere n'ikinyamakuru citwa politico europe minisitiri shetina yamenyesheje ko ikintu ca mbere cihutirwa gukorwa n'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ari ugushyira ku mipaka ibiro bijejwe kugenzura impunzi nyakuri n'ababa baje kwironderera ubuzima gushika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha igitigiri kanaka c'impunzi citeguriye kwakira minisitiri w'imigenderanire wa polonye shetina amenyesha ko umugambi w'ubumwe bwa burayi wo kubandanya yo kugabanganya impunzi ibihumbi ijana na mirongo ibiri atari inyishu irashe mu gutorera umuti ikibazo c'impunzi abandanya avuga ko igikwiye ari ugutorera inyishu igituma izo mpunzi zihunga ibihugu byazo amenyesha ko ibihugu nk'ubusuwede ubudage autriche bimaze kwakira impunzi zitari nke mu gihe ibindi bihugu byanse kuzakira ku munsi w'imana sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire john kerry yamenyesheje ko leta zunze ubumwe za amerika ishobora kuzokongera igitigiri c'amaviza iha impunzi kikava ku bihumbi mirongo irindwi kigashika ku bihumbi mirongo umunani na bitanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amakuru arabandanya mu mugabane wa ira kuri irane kuri kibazo c'ibigwanisho ruhonyanganda umukuru arongoye umugwi mpuzamakungu ushinzwe kugenzura ibigwanisho vya nucleaire yamenyesheje kuri uno wa mbere ko hari intambwe imaze gushikwa ko mu kugenzura ibikorwa vya irane ku bigwanisho ruhonyanganda yukiya amano arongoye uwo mugwi yamenyesheje ivyo akanama kajejwe kugenzura ivyo bigwanisho arangije urugendo rwe yagize muri Iran
iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tubashikiriza buri munsi kuri radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu gmail akaburungu kome na facebook kuri adrese voa radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe radiyo yacu voa akadomo kome uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu biyaga binini umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro wahimbajwe mu rwanda ibikorwa byose bikaba byari bishimikiye kurwaruka kuko ari rwo rukunda gukoreshwa mu byiza no mu bibi musenyeri john rucahana arongoye komisiyo y'ubumwe no guhariranira amenyesha ko amahoro atari ukuvuga gusa ibihugu birangwamo intambara iyo n'inkuru ya desire hatungimana mu guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro abategetsi batandukanye b'u rwanda baganiriye n'urwaruka ku bijyanye n'amahoro yoyo shingiro ry'iterambere musenyeri jone rucyahana arongoye komisiyo y'ubumwe no gusubiza hamwe arashima ko amahoro yasasagaye mu rwanda ariko agasaba urwo rwaruka kumenya ko amahoro atari ukuba gusa mu gihugu kitagiramwo amasasu amahoro ntabwo bivuga kutaba mu ntambara gusa kandi intambara nayo biterwa n'uko tuyumva dushobora kuba twaravuye mu ntambara y'amasasu ariko tukaba tugifite intambara y'imyubakire intambara y'imyumvire y'amahoro ari mu rwanda no ku isi hose kugira ngo abanyarwanda tumenye icyo bishaka kuvuga ukubaka amahoro n'amahoro icyo ari cyo n'akamaro n'agaciro k'amahoro musenyeri rucyahana asaba urwaruka rw'u rwanda atanumwe avuyemwo ko u rwanda rufise amahoro bategerezwa kuyasangira n'abandi na cyane cyane ababanyi babo abana b'u rwanda abasore n'inkumi mu rwanda urubyiruko rw'u rwanda mugomba gusobanukirwa ko niba ari amahoro y'abantu dusangira n'isi isi ntabwo ari izaduha amahoro ariko amahoro yacu tuzubaka tuzarinda tuzarwanirira tuzashyiramo indangagaciro nyarwanda tuzashyiramo imyumvire nyarwanda tukubaka ya mahoro ayo mahoro tugomba kuba tuzi neza ko tuzayasangira n'abandi ntabwo u rwanda ruzabaho mu bwigunge ruzabana n'andi mahanga mu ishyirahamwe neva egeni babona ko hakiriho ibintu byinshi bishobora gutuma amahoro ahungabana n'aho hatoba habaye intambara ari nacyo gituma iryo shyirahamwe ribandanya kwigisha ibijyanye n'amahoro mu guhera mu rwaruka umuntu yavuga ko uh, burya amahoro ntabwo ari ukutagira intambara amahoro ni nk'abantu bakiri mu bukene Ubu iyo umuntu akiri mu bukene yumva nta mahoro afite amahoro ni nka wenda abanyeshuri batarabasha ku- kwiga amahoro ni ba bantu ba- ba- bakijya mu bintu bya- bya violence byo ku- byo gutwara ubuzima bw'abandi bantu muzi ko hari statistique za polisi zigihari ariko turavuga ngo abo bantu bose bakiri muri ibyo ngibyo mu rugomo mu kubuza abandi amahoro turabakangurira gu- gu- gutanga amahoro bihereyeho bagaha n'abandi amahoro urwaruka rero rw'u rwanda rurashima ibikorwa bya neva egeni yama ibaba hafi bikaba bimaze gutuma agatima ko gusoneranira no gukunda igihugu cyabo bigaragara rwose mu rwaruka desire tunyimana kigali ijwi rya amerika
tukivuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro mu gisagara cya bujumbura hatunganijwe urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi umukuru w'igisagara cya bujumbura arashima intambwe umutekano mu gisagara cya bujumbura ushitse ko akizera ko mu minsi iri imbere uzoshi- u- uzorushirizwaho gutera imbere iyi nkuru twayiteguriwe na fidelite ishatse abari baje muri urwo rugendo rw'amahoro bahuriye ku kibanza cyitiriwe ukwikukira kiri hagati mu gisagara cya bujumbura bamwe muri bo twavuganye batubwiye ku bwabo icyo bibaza kuri uno munsi na cyane cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano urangwa mu gisagara cya bujumbura turumbagana urugendo rw'amahoro turumariye nuko nyene bariko baravuga ngo amahoro ngo umuhoro nguramwa nanje nico noba nkeneye co nyene nta kindi rumaze yuko ibyasambutse ko twasubira kubisanura kugira tububake uyu munsi mukuru ugeze mu gihe hirwa hatorwa ibiziga hirya no hino ngaha mu gisagara cya bujumbura mbega nk'aho umurundi asanzwe ajya kwidefire ubisiguro nyabaki abantu bamye ba- bahura n'isanganya kuko abase b'amahoro bamaho ariko twebwe abantu twishakira amahoro kenera kurwanya uwo wese ashaka kutwononera twirirwa turabona abantu bapfa imibyimba y'abantu hariya hirya n'ino iyo hari amahoro ibyo ntibishoboka yuko twobibona ni ukuvuga yuko abicanyi ubabaza uti amahoro ni iki?" akavuga ati nkeneye amahoro uwundi aticana avuga ati nkeneye amahoro none rero aha twaje ngaha muri uru rugendo ni ukugira twese tugire intumbero imwe ababi n'abeza tuje mu nzira nziza urugendo nyazina rwatanguye igice cy'isaha y'icyenda z'umuhingamo zibura abari muri urwo rugendo baciye bafata ibarabara ryitiriwe umuganwa witwa kwa gasore gushika bashikire ikibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe umuganwa nyene abatanguye imbere muri urwo rugendo bari abanyacubahiro nk'icegera cya mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonima hamwe n'abashinga amateka abakenguza amateka batowe muri meri ya bujumbura hatibagiwe wa musitanteri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi ugeze mu gihe umutekano mu gisagara cya bujumbura gishinga abatari bake aho ibizigwa vyirwa biratorwa ariko naho biri uko umukuru w'igisagara cya bujumbura fredi mbonima wabona ko ibijyanye n'umutekano mu gisagara cya bujumbura hariho akarusho ugereranyije no mu minsi iheze turabye mu minsi iheze aho atajoro ry'ijana ata umutekano uhungabanye ariko turashobora kuvuga tudakekeranya ko ari intambwe intambwe iri kiraboneka na cyane cyane amazu amwe amwe akarere twafatira ko niho ku musaga haciye amahinga abiri atakintu cy'umutekano uhungabanye mu minsi iheze mwarumvise ko komine zone ya mutakura habaye ibibazo turabona yuko ubu biriko biraza icivugo c'uno munsi ari nacyo cyari cyanditswe udupira abari aho bari bambaye cari gwaruka dutsimbataze amahoro twubaka igisagara cacu ico civugo rero nk'uko bivugwa na fredi mbonimpa catowe hisunzwe ukuntu gwaruka ariko akenshi rukoreshwa mu ihungabanywa ry'umutekano twarabonye ko ugwaruka nibwo rukoreshwa cyane mu mabi rurahendwa kandi ingaruka mbi zikagaruka kuri bo ni ugaruka rwinshi ruri mu munyororo ni ugaruka rwinshi rwanyuye ibiyayura muto biri mu bitaro ni ugaruka rwinshi n'ubu rukijuragizwa rero duhamagariye urwaruka ngo rumenye ko amahoro ari bo bayateramira duhamagariye urwaruka ngo biyumvire kubaka igisagara cyabo ni ukuvuga ko bazoba ariko bategura akazoza keza kabo muri urwo rugendo abanyagisagara ntibasidukanye n'iyonka n'ikimenyamenya kare mu bindi birori vyahora bitunganywa aho kibuga citiriwe umuganwa tuvuga wa gasore abantu bahora buzura hawo mpande zine zigize ubwugamo A na B na C na D abandi nabo bakaja hirya no hino kudusima dukikuje aho abakinyi bakinira aro habatibagiwe abari hanze y'inyubakwa z'ikibuga kubera ko baba buze ukuntu binjira yamara no musi siko vyari bimeze ahantu honyene hari abantu benshi hari mu bwugamo A na B na C na D kubijanye nuko urwo rugendo ruti- kubijanye nuko urwo rugendo ritabiriwe cyane n'abanyagisagara ca Bujumbura Fredi Mbonimpa afise ukwizera ko bake beza basumba benshi babi buriya igihugu ntigihindurwa n'abantu benshi cyane ni uko haba hariho indongozi zitahura niyo tukaba twaronse abantu bangana uko mu mitima yabo bakaba batahuye ko amahoro ariwo mutaho ukomeye nta nkeka uko bangana kose bazotuma n'abandi babakuriye ibirori vyo kwiginira umunsi mpuzamakungu hariwe amahoro vyaranzwe kandi n'urukino rurangiza amahiganwa yaramaze imisi aba hagati y'amazone agize igisagara ca bujumbura urwo rukino rwa nyuma rwahuje amazone ya bwiza na musaga rukaba rwasozewe n'intsinzi ya bwiza kuri kimwe ku busa bwa musaga i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
tuve mu burundi dusimbire hakurya mu rwanda leo mugesera aburana n'ubutungane bw'u rwanda ibyaha bya jenoside ntiyatanze imyanzuro ya nyuma mu rubanza urukiko rwari rwamusabye ko yari akwiye no kugira icyo avuga ku gihano cyo gufungwa ubuzima bwose ubucamanza bwamusabiye Ah, uregwa avuga ko atamwanya n'ubushobozi buhagije yaronse n'ingingo urukiko rugisuzuma ariko ubucamanza bukavuga ko atashingiro ni inkuru ya Eric bagira ubusa kuri uyu wa mbere wasaga n'umunsi wa nyuma w'uru rubanza ufatiye ku murongo umucamanza yari yatanze mu iburanisha riheruka yari yavuze ko leo mugesera n'umwunganizi metre jean felix rudakemwa batanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bakavuga no ku gihano cy'igifungo cya burundu ubushinjacyaha bwasabiye leo mugesera byaje kuba ikinyuranye ubwo leo mugesera yatangiranye n'ibyifuzo bisubikisha urubanza ku ikubitiro yavuze ko arwaye nyuma y'umwunganizi we asaba kujya kwivuza uregwa kandi yasabye ko uru rubanza rwaba ruhagaze akabanza kuburana ubujurire mu rukiko rw'ikirenga yabwiye umucamanza ko gukomeza iburanisha gifite ubujurire azaburana mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka byaba ari ukumupfukirana mu myiregurire n'ibyifuzo urukiko rwatesheje agaciro kimwe ku kindi ruvuga ko nta shingiro bifite ageze ku ngingo yo kwanzura bwa nyuma no kuvuga ku gihano ubushinjacyaha bwamusabiye cyo gufungwa burundu uregwa ibyaha bya jenoside wavugaga mu ijwi risaraye yongeye kwinginga umucamanza ko yamurekura akajya kwivuza umucamanza yamusabye gukomeza iburanisha akaza gutaha kare metre jean felix rudakemwa wunganira leo mugesera mu mategeko yabwiye urukiko ko nta mwanya uhagije babonye wo gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza bityo ko batagira n'icyo bavuga ku gihano kiri mu byifuzo by'ubushinjacyaha cyo guheza mugesera mu buroko byaje gusa n'ibitunguranye ku bushinjacyaha ubwo metre jean felix yabwiraga urukiko ko imyanzuro ubushinjacyaha bwatanze itageze kuri leo mugesera ubushinjacyaha buvuga ko bwafashe igitabo gikubiyemo imyanzuro bugishyikiriza ubuyobozi bwa gereza leo mugesera afungiyemo metre rudakimwe aragitwara ntiyakireka uwo yunganira kandi ari urubanza rwe leo mugesera wari umaze umwanya ateze amatwi bucece yahise abwira umucamanza ko ubushinjacyaha bwagombaga kumushyikiriza igitabo cy'imyanzuro akanabusinyira ko acyakiriye umucamanza ariko yahamirije uruhande rw'uregwa ko ibyo rukora bisa n'aho rudashaka kwanzura mu rubanza batangiye ashimangira ko umwanya bahawe uhagije wo kuba hari bike bagombye kuba barateguye leo mugesera yahise arangurura ijwi risaraye kandi ryuje uburakari avuga ko kuva yatangira urubanza mu magambo yabwiye umucamanza ahanganye na minisitiri w'ubutabera ngo amuhe ubushobozi bwo kuburana ariko ngo ntibiraba avuga ko metero rudakemwa ari gutinya kuvuga ko babuze amafaranga yo gufotoza impapuro z'urubanza leo mugesera ati mfite agahinda n'ishavu bikomeye mfite abatangabuhamya ubu bamaze kuba ijana n'umwe mu gihe bari bazi ko ntazabona n'umwe none nabo nabonye reka da mwarandebye mwaranyumvise mbura n'ubushake ndabufite ariko ibyangombwa ntabyo ndashavuye asaba ko ubushinjacyaha bumushyikiriza igitabo cy'imyanzuro ati nibukizane nzagisoma kuva ku nyuguti ya mbere kugeza ku ya nyuma maze nzaze mbereka ko ibikubiyemo byose ari zeru nagumye kubumva babiburana ariko ntibihagije bagombe bakinshyikirize mu nyandiko ubushinjacyaha nabwo bwahise buhaguruka busa n'ubukurira Leon Mugesera inzira ku murima ko nta gitabo buzamuha ku icyo bwatanze ari icyo atari icya metero rudakemwa bwana Lem Kurarinda umuvugizi w'ubushinjacyaha nabuhagarariye muri uru rubanza yavuze ko bitumvikana ko nyuma y'amezi abiri aribwo Leon Mugesera yavuga ko atabonye igitabo cy'imyanzuro y'urubanza izi mpaka zashojwe n'icyemezo cy'umucamanza ategeka ubushinjacyaha gushyikiriza Leon Mugesera igitabo cy'imyanzuro tuvugana na bwana Johnston Businge minisitiri w'ubutabera mu Rwanda yatubwiye ko ibyo basabwaga gukora bafasha Leon Mugesera kuburana babikoze niba avuga ngo minisiteri hari icyo cyankoreye agitanga ibimenyetso niba ashaka kugishyira mu itangazamakuru turakisobanura aho kiri mu itangazamakuru ariko umwana yavuze ati ntibanyorohereje ati narabandikiye ntibasubiza ntabwo ntekereza ko ari urwandiko na rumwe rwa mugesera cyangwa rwa avoka we tutasubiza aho wabonaga ngo yandika ikintu gisa n'icyo yanditse nabyo ariko ndakeka ko bamumenyeshaga ko igisubizo cy'urwandiko kigasa n'icyo bandikije amafaranga ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ari ubukene ntabwo ari izindi mpamvu niba hari ayo twamuhaye niyo twumvikanye niba hari ayo tutamuhaye icyabayeho cyatumye tutayamuha umucamanza yanzuye ko kuri uyu wa kabiri aribwo azatangaza icyemezo cyo kwemerera cyangwa guhakanira leo mugesera umwanya wo gutegura imyanzuro y'urubanza igihe uyu wasaga n'umunsi wa nyuma w'urubanza rumaze imyaka itatu n'iminsi ine birashoboka ko rwaba rugifite ikindi gihe kitari gito mu batangabuhamya ijana n'umwe bagombye kumushinjura leo mugesera yabwiye urukiko ko harimo na bernard munyagishari bafunganywe muri gereza eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa ku rugendo rwa papa francisco hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye na padiri diodone ntakirutimana umupadiri w'umurundi ariko ararangura ibikorwa by'ubutumwa muri paruwase mutagatifu ya paulo mu gisagara cya uwaso diyoseze y'akarere ka lensing muri michigan hano muri leta zunze ubumwe za amerika padiri diodone atangura avuga uko bakiriye urwo rugendo n'uko barwiteguriye tumutega amatwi
urwo rugendo rw'umubyeyi wacu papa francisco ruraduhimbaye cyane rwose kuko mbere n'izindi ngendo z'ababungeri ba kereziya bahora batubwira biduhimbara cyane kubera nk'uko tubimenyereye amazina ijambo ry'amahoro ijambo ryo gusabara amahoro isi gusaba kwiyunga kw'abantu ni ijambo ry'umwizero kuko murazi ko uwo mubyeyi wacu papa dufise ubu akunda kuba ashyira imbere cyane gufasha abantu bato bato abakene adusaba kubabonamo igihe cyose ishusho ya yezu kirisito umushumba mukuru
muri iki gihe hari umutekano muke mwarimo bikomojeho hari umutekano muke mu bihugu bitandukanye duhereye no mu burundi ari nako ingaruka z'uwo mutekano muke zikomeza kugenda zigaragaza bikaba bikomeje guhangayikisha abenshi ndetse no mu bihaye imana nk'abasenyeri muri kiliziya gaturika mu burundi bagejeje ubutumwa ku barundi bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubukene buri mu gihugu bakanasaba abarundi gushyira hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu nk'umwe mu bihaye imana ndavuga nkawe ku giti cyawe wumva ubutumwa umushumba wa kiliziya gaturika yageza ku batuye isi muri iki gihe azaba ari mu ruzinduko hano muri leta zunze ubumwe za amerika nk'igihugu ibindi bihugu bikunze kureberaho murumva bw'abari nk'ubuhe nk'uko bivuze isi yugarijwe n'ingorane nyinshi zifatiye ku mutekano muke mu banyagihugu cyane cyane muri afurika no muri aziya aho tubona intambara zituma haba ubukene bwinshi bwugarije abantu zituma haba impunzi nyinshi zirondera uburyo bwo kubaho none rero icyo twiteze kuri uwo mubyeyi wacu papa francisco ni uko kuremesha abari muri ibyo byago ibyago by'intambara batagira igihugu cya ruguru izo ntambara ziva zigatera n'ubukene abantu bikabagora mu kubaho kwabo twifuza yuko rero yotera amakungu yose akajya hamwe amakungu agafasha ibyo bihugu biri mu ntambara biri mu ngorane biri mu bukene bagashyira ingufu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu kuko twese turi abana b'imana duhamagariwe kugira ubuzima bwiza twese ku rugero rumwe mbere none rero igihambaye ni ukuvura icyo gitera izo ngorane izo ntambara bakagira ibiganiro ibiganiro by'amahoro ibyo abantu bapfa bakabyumvikanako nicyo cyama kizana amahoro ibiganiro
mwese ku bwanyu padiri jedone ni ubuhe butumwa mwaha abarundi baduteze amatwi muri iki gihe cyane cyane kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana ku mahoro ku rwego mpuzamahanga abarundi icyo batumirira ni uko borengera ibintu byose bibatandukanya bakajya hamwe bakubaka igihugu cyabo icyo gihugu nacyo iyo bacubaka ari uko bafise amahoro ayo mahoro bayarondera hamwe nayo ava mu biganiro nk'uko nabivuze bakaraba icyo cyose gitera intambamyi kibuza amahoro akaba icyo bayaga ko kandi ataguhishanya hano bakarondengera bubaka igihugu bari kumwe kuko udafise amahoro abuza amahoro n'uwo yagira ngo arayafise aheza akayabura hakaca haba intambara yo kutavana n'uwo mwikeko none twasaba yuko abarundi twoja hamwe twese iki gihugu nicyo dusangiye twese ubutunzi ubukene buhari ni ibya twese kuko ni n'isimbizi yaduhetse twese twoja hamwe rero kugira ngo tuyisanasane duciye muri ibyo biganiro ndabashimiye cyane padiri jedone ntakarutimana kuri ikiganiro tugiranye murakoze cyane murakoze cyane bujeniya imana ibahezagire namwe uyo yari patiri diodone ntakarutimana nk'uko mubyumvise kuri mikoro ya mugenzi wacu eugenie mukankusi baganira ku rugendo rwa papa francisco hano muri leta zunze ubumwe za amerika mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso abasirikare batangaza ko bari mu rugendo baja ku mugwa mukuru wa wagadugu mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho akagwi k'abasirikare bagize kudeta mu ndwi iheze umuvugizi w'igisirikare Herveye yabwiye ijwi ry'Amerika ko igisirikare cyasohoye itangazo risaba umugwi w'abasirikare bacungera umutekano umukuru w'igihugu gushyira ibigwanisho hasi bakaja mu ikambi ya gisirikare iri ahitwa Place des Nations Unies igisirikare rero kirarindiriye inyishu iza kuva kuri ako kagwi bita RSP mu gihugu cya nigeria ibibombe bishika bine byaraturikijwe ku munsi w'imana mu gisagara cya mayiduguri ku mugwa mukuru w'intara ya borno agace gakorerwamo cyane n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu iyo nkuru imenyeshwa n'abari aho ibyo byabereye mu buraruko bw'igihugu cya nigeria gushika ubu nta makuru avuga ibyononekaye muri ibyo bitero umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika jejwe imigenderanire n'amahanga john kerry avuga ko amerika igiye kubandanya gusaba ibihugu byose kurekura imbohe ziri zafashwe muri ibyo bihugu agashimira n'umutegetsi wa omen sultan kabos bena said al said kuba yafashije mu biganiro byafashije kurekura abanyamerika babiri bari barafashwe imbohe n'abahudhi mu gihugu cha mu mugabane wa buraya minisitiri w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu cya polonye gregores shetina amenyesha ko uburayi bukeneye kujya hamwe bugashinga intumbero imwe y'ingene bagiye guhangana n'ikibazo cy'impunzi zihungira ku mugabane wa buraya gushyika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha igitigikanaka cy'impunzi cyiteguriye kwakira minisitiri w'imigenderanire wa polonye shetina amenyesha ko umugambi w'ubumwe bwa burayi wo kugabanganya impunzi ibihumbi ijana na mirongo ibiri atari yo nyishu irashe mu gutorera umuti ikibazo cy'impunzi abandanya avuga ko igikwiye ari ugutorera inyishu igituma izo mpunzi zihunga ibihugu byazo amenyesha ko ibihugu nka swede ubudagi na n'ibindi bihugu byiteguriye kuzokwakira impunzi inshuti mwese rero mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye kandi na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka nanjye ya louise bigira imana turabashimiye mugire umugoroba mwiza naho utaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.